ni radio Ijwi y'Amerika ni radio Ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mw'isi duteramanye muri kumwe na Frederic Nkurikije mu Burundi twumvikana ku mirongo migufi ya shortwave ku metero cumi n'icyenda no ku metero mirongo ibiri na zibiri mu Rwanda turi kuri FM ijana kane n'ibice bitatu Ijwi ry'Amerika ikaze makuru yacu yo kuri iyi saha indwara zituruka ku mwanda harimwo amavunja n'inda zirageramiye bamwe mu bana bo mu makambi y'impunzi yandutana nyarugusu muri Tanzania ndibaza ko umuntu adakorabye isabuni ategereza gufatwa n'indwara za korera amacinya ibyo byose birashobora gufata abana n'inda zirafata abana mu gihe babuze isabuni bashobora kubamesera impuzu ugasanga buzuye inda indwara ziterwa n'umucafu ni nyinshi nk'iyinda zirashobora guca zitokezea imvunja n'indwara ni ibintu byinshi bishobora gutumwa n'ubucafu
abo ni bamwe mu mpunzi z'abarundi baba muri ayo makambi abanyagihugu bo muri komine nyanzarake mu ntara y'amakamba mu manuko bw'urundi barafite ubwoba ku ikiza cya korera gishobora kwaduka bivuye ku bibazo byo kuronka amazi meza hamwe no kuba atasuku rikomeye rihari leta ya ukraine uyu munsi ku wa kane yatakambiye inshuti zayo zo mu burengero bw'isi ngo zirungikire ibimodoka bya gisirikare byo mu bwoko bwa blende byo gufasha ingabo zayo guhangana n'izi ngabo z'uburusiya umushikiranje yajeje kwiga muri amerika janet yellen hamwe n'intumwa arongoye ejo ku wa gatanu bazotagura ingendo muri afurika aya makuru hamwe n'ayandi twabateguriye ntiyagira umuja ni mu kanya aya makuru tuyatangurire kuyavugwa hirya no hino ku isi leta ya ukraine uyu munsi ku wa kane yatakambiye inshuti zayo zo mu burengero bw'isi ngo zirungikire amatanki eka ibimodoka vya blende vyo gufasha ingabo zo mu guhangana n'ingabo z'urusiya ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu eugeni mu bukanguzi igihugu cya Ukraine cyavuze ko Uburusiya bufite akarusho mu bijyanye n'umubare w'abasirikari intwaro n'ibikoresho bya gisirikare umutegetsi wa leta zunze ubumwe za amerika wavuganye n'ibiro ntaramakuru byo muri amerika the associated press hamwe n'umutegetsi w'ubudage wavuganye n'ibiro ntaramakuru byo mu bwongereza reuters bavuze ko ubudage bwakwemera ko amatanki abiri leopard yoherezwa muri Ukraine igihe amerika yakwemera kohereza amatanki yayo abrams itangazo ryo kuri uyu wa kane ryaturutse muri Ukraine ryaje mu gihe minisitiri w'ingabo wa leta zunze ubumwe za amerika lloyd austin yageze mu budage kubonana na minisitiri w'ingabo mushya w'iki gihugu boris pistorius no gukorana inama ejo kuwa gatanu n'itsinda rya ukraine riyobowe na amerika ryashyiriweho kurinda ukraine kugira ngo baganire ku bikenewe mu rwego rwa gisirikare amerika byitezwe ko itanga inkunga nshya ifite agaciro ka miliyari zirenga ebyiri z'amadolari ikubiyemo imodoka za burende sitayika ariko nta matanki aburamuzi arimo
urakoze jeni muri leta zunze ubumwe za amerika leta maryland yimitse buramatari wayo wa mbere w'umwirabure yanditse amateka rero ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu tamasa kamirinde westmore afite imyaka mirongo ine n'ine y'amavuko ni umudemokarata yabaye umusirikare mu ngabo z'igihugu muri urwo rwego yarwanye muri afganisitani mbere yo kuva ku rugerero yatowe mu kwezi kwa cumi na kumwe gushize atsinze kure umurepublikani dan cox wari ushyigikiwe n'uwari umukuru w'igihugu donald trump yamurushije amajwi mirongo itatu ku ijana mu byo yavuze mu ijambo rye amaze kurahira harimo by'umwihariko kwita ku bibazo by'umutekano nko muri baltimore umujyi wa mbere munini wa maryland urugomo rw'imbunda ruri hejuru mu mwaka ushize rwahitanye abantu barenga magana atatu ariko rero westmore yinjiye mu mateka y'igihugu kuba guverineri wa mbere w'umwirabura w'imwe muri leta zateje intambara y'isubiranamo ry'abenegihugu zashakaga kugumishaho ubucakara mu ijambo rye yakomoje kuri ayo mateka y'abirabura bo muri leta zunze ubumwe za amerika ahereye igihe ubucakara bwatangiriye asoreza ku ntambwe bamaze kugeraho abaye guverineri wa gatatu mu mateka y'igihugu utorewe kuyobora imwe muri leta mirongo itanu zikigize nyuma ya Douglas Wilder wabaye uwa mbere mu gihumbi magana cyenda na mirongo inani n'icyenda muri leta ya Virginia n'uwa kabiri Deval Patrick watowe muri leta ya Massachusetts mu bihumbi bibiri na gatandatu
urakoze toma umushikiranganji wa leta z'ubumwe za amerika ajejwe ikigega janet yellen hamwe n'intumwa arongoye bazotangura ingendo muri afurika ejo ku munsi wa gatanu ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu eugeni mukankusi minisitiri yerene azatangirira ku ndahiro ihamye y'ubufatanye n'ishoramari ijisho rishinzwe ku mahirwe ajyanye n'ubukungu yatanzwe n'ubwiyongere bw'abaturage muri afurika mu ijambo azageza ku banyemari idakari muri senegali yerene azagaragaza icyerekezo kigamije gushimangira umubano hagati y'amerika na afurika nyuma y'imyaka mirongo ubushinwa nka mukeba wa amerika buri hose mu bijyanye n'inguzanyo hamwe n'ishoramari mu mpande zose z'uwo mugabane mu ruzinduko rwe rw'iminsi itatu biteganyijwe ko yerene azagera no muri zambiya no muri afurika y'epfo ruje nyuma y'inama ndende yagiranye kuwa kabiri na visi perezida w'ubushinwa liu hi zurik icyo gihe impande zombi zagaragaje ko bikenewe kurushaho gukorera hamwe mu bibazo byugarije isi muri rusange nk'ibijyanye n'ihindagurika ry'ibihe hamwe n'ibyibura ry'ibiribwa uyu mutegetsi wa amerika ashimangira ko umuhate wa perezida joe biden n'abandi bayobozi ba amerika ugamije kurushaho gushimangira umubano igihugu gisanganywe na afurika ariko banagaragaza ibindi babona byasimbura uburyo ubushinwa butanga inguzanyo n'ibindi bijyanye n'amasoko
turabashimiye bagenzi bacu jeanine mukankuzi na toma kamirindi badushikirije amwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi tubibutse ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo hejuru ry'amerika isaminanira i washington dc mu kirundi mu kinyarwanda mu kanya amakuru yo mu karere ka afurika y'ibiyaga binini abanyagihugu muri komine nyanzarake mu ntara ya makamba mumanuko burundi barafite ubwoba ko indwara ya korera ishobora kwaduka bitewe n'ikibazo ibibazo byo kutaronka amazi meza hamwe n'ibibazo by'isuku rike ni nyuma y'uko iyo ndwara ivuzwe mu gisagara ca bujumbura no mu ntara c'ibitoke mu burengero bw'igihugu inkuru ijwi ry'amerika yabateguriye ifatikanije n'abanywanyi bayo mu burundi mushikirizwa na thierry Yves Thierry Ndayishimiye ari i Kigali mu Rwanda mu burundi ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya ikiza ruhonya nganda sida bwamaze gushikiriza ko ikiza ca korera cibonekeje mu turere tw'ubuvuzi tumwe tumwe tw'igihugu abanyagihugu baba hafi y'umweha w'uburobyi wa mvugo muri komine nyanzarake co kimwe n'abaharangurira ibikorwa by'urudandazwa bari mu yabira kuko nabo nyene bashobora kwandura ico kiza bamwe muri abo banyagihugu bavuganye na bagenzi bacu bavuga ko imitima ihagaze ko korera ishobora gutera muri ako karere kuko abituma babikorera ku nkengera nkengera z'ikiyaga Tanganyika bagaheza bakagaruka gukoresha ya mazi ya ca kiyaga nyene amakenga ntiyobura kuko urabona nk'aha iwacu mu mvugo ubu nta mazi dufise turamaze igihe kinini amazi ava ahantu bita kumuguruka abantu b'amakinga bagenda kuyavoma ikidumu n'amafaranga amajana munani aha mu mvugo urabona ni ku kivuko hari abantu benshi ntibava imihingo myinshi utuzu twa sugumwe n'ukuri ntatwo n'utuhari twaruzuye bugorovye bagenda kutanganika hajya umusenyi bagasura bakaca bajamwo imvura iguye uramvira bihitanika bitwara mu kiyaga kandi amazi tukagenda tukayavoma ico kiza cakorera kigatera kera kiza ego turashikirwa ntiduhariye kwera nkorera imana jerome umwe mu batowe arongoye kandi n'igisata c'isuku ku mutumba wa mvugo ahari uwo mweha w'uburobyi aremeza ko atagikozwe ibara rishobora kugwa kuri uwo mutumba kuko n'ibikorwa bakora byo gupompa ataco bimaze kubera atatuzu twasugumwe duhari kuri uwo mutumba uno munsi ugiye kuraba isuku sikirenga naho tugerageza guhimiriza abantu bashobora kwituma ahariho hose nk'ubu twaheruka kwakira ibipe bivuye mu rumonge byababa ijana na mirongo umunani umva nk'ibipe ijana na mirongo umunani biba birimwo nk'abantu bababa igihumbi tudafise ubuzu bwa sugumwe bukwiye ni hahandi bishobora kutugora ingene dukontorora abo bantu ugasanga umwanda wiyongeye ku rugero ruteye ubwoba cyane abakorera urudandazwa rw'amafi indagara n'ibindi kuri uwo mweha basaba ko bokubakirwa utuzu twa sugumwe bakaroswa n'amazi meza kuko ico kibazo kimaze iminsi itari mike abajejwe isuku ngaha baragerageje gupompa ariko uba bene gihugu ntibafise ubwiherero bukwiye kuko twosaba yuko boza bakadutunganiriza ibintu by'amatwarete bakatuzanira n'amazi kugira twirinde ico kiza ca kolera natwe ntikidutere ngaha amazi ntakwiye kabisa twari tuyakeneye amabombo meza yo kunwa nasaba abajejwe kudufasha baze kudufasha nyine batwubakira ico kibazo co kubaka utuzu twa sugumwe basa n'abagitererana kuri izo mpande zibiri kuko Jerome Nkorera Imana nawe asaba abanyagihugu kuri uwo mutumba kubaka utwo tuzu twa sugumwe ni ukuvuga notera akamo abenegihugu turongoye ko bo kwitaho kubaka ubuzu bwa sugumwe abatabufise bakabwimbisha kandi bakabwubaka bakongera bakanabufundikira Ibyo biruko mu gihe umushikiranganje w'amagara y'abantu no kurwanya ikizaro nyanganda sida Sylvie Nzeyimana yari yagabishije kwigenekerezo rya mbere nzero mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu ko ikiza ca korera cateye mu turere tw'ubuvuzi two hagati no mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura inyifato ibereye kugira duhangane n'ico kiza akabari gukaraba amazi meza n'isabuni imbere yo gufungura gukaraba igihe cose uvuye mu kazu ka sugumwe gukaraba igihe cose uhejeje gutegura umwana gukaraba imbere yo konsa umwana gukaraba imbere yo gutegura ibifungurwa kunywa amazi meza abatayafise nabo bakanywa ayo babanje kubiza muri iki gihe cakorera dusavye abajejwe intwaro bihanize ibifungurwa bidandarizwa mu mabarabara dusavye kandi akigoro kadasanzwe mu guhimiriza abantu bose gukoresha akazu ka sugumwe no kugira isuku rya misi yose ico kiza ca korera catanguye kwibonekeza mu gisagara ca Bujumbura ku magenekerezo ya mirongo itatu na mirongo itatu na rimwe Kigarama umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri aho hibonekeje abantu cumi na batatu bafashwe bakaba barabo mu mazoni atatu y'igisagara ca Bujumbura ariyo Kinama Cibitoke na Buyenzi ahandi ico kiza ca korera cavuzwe ni muri komine Rugombo mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu kuva ku igenekerezo rya cumi na gatanu Kigarama umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri uturere ico kiza cibonekejemwo ni Rubuye ku mutumba wa Mparambo ya kabiri no mu karere ka Mbaza Miduha ku mutumba wa Rukana ya kabiri
tukibandanya kuvuga ku ndwara ziva ku isuku rike mu makambi impunzi z'abarundi mu ikambi ya Nduta no mu ikambi ya Nyarugusu muri Tanzania indwara z'amavunja n'inda zirabangamiye abatari bake cyane cyane abana ni mu gihe imfashanyo zigenewe impunzi harimwo amasabune zagabanijwe cyane inkuru twateguriwe n'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'Amerika James Javin Ijwi rya Amerika ryatembereye mu nkambi ya Nduta zone ya cumi aho ryasanze benshi mu bana biyambariye impunzi ziboneka ko zimaze iminsi myinshi zitamesuye inda mu mutwe n'imvunja mu maguru zirabarembeje abana bari munsi y'imyaka cumi bakunda gukinira mu vyondo cane cane nibo bambariwe n'ico kibazo kubera abavyeyi babo ata bushobozi bagira bwo kugura amasabune mu gihe amashirahamwe yagabanije imfashanyo zigenewe impunzi isuku rike ritumwa no kutaronswa isabune zikwiye ni kimwe mu bibazo bituma benshi mu bana abana bakiri bato bagwara imvunja n'inda mu nkambi za Nduta na Nyarugusu kandi bikabatera amakenga ko hazohava haduka indwara y'amacinya n'izindi zifatiye ku mwanda yeah, ndibaza ko umuntu adakoravye isabuni ategereza gufatwa n'indwara za korera amacinya ivyo vyose birashobora gufata abana n'inda zirafata abana mu gihe babuze isabuni bashobora kubamesera impuzu ugasanga buzuye inda indwara ziterwa n'umucafu ni nyinshi nk'inda zirashobora guca kwizitokezea imvunja n'indwara n'ibintu byinshi bishobora gutumwa n'ubucafu kuko muri uno mwanya turashobora kwandura korera tugashobora kwandura isuku rike urabona nk'ubu ni mu bishanga abafise ubushobozi bwo kwigurira isabune nabo bemeza yuko ibiciro byaruze cyane mu gihe ati amasoko rusange ahari kiburiye amatomato yahora afasha cyane impunzi mu gihe zitemerewe gusohoka inkambi gutyo bigatuma bakoresha amazi gusa mu bikorwa byose bijyanye n'isuku ku kwezi twashobora kuronka isabune imwe ariko nk'ubu nta sabune n'imwe tukira turonka turakwijije hafi nk'ikiringo c'amezi atatu atasabuni turose twebwe rero nk'abamama isuku riratubangamira cane amashirahamwe ajejwe gufasha impunzi arazi neza ko atandi hantu dukura uburyo bwo gushobora kugura isabuni nje nta buryo na bumwe nshobore gukoresha kugira ngo nshobore kuronka isabuni nta sabuni nshobora kuronka nkaraba amazi yonyene kuko ayo mazi ariyo nshobora kuronka ishirahamwe the norwegian refugee council niryo rigejwe gutanga imfashanyo z'isabune ku mpunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi za nduta na cyaro gusa ariko kuva aho leta ya tanzania igabishirije amashyirahamwe imfashanyo zaragabanutse cyane mu nama zitandukanye bo bavuga ko ikibagoye ari ikena ry'amafaranga bwana simon mantake ni umuvugirizi w'ishyirahamwe norwegian refugee council mu nkambi ya nduta Kinachotusumbua ni uhaba wa, wa rasilimali fedha.
ikitugoye muri aka kanya ni amafaranga make dufise yo kugura imfashanyo zigenewe gufasha impunzi turazi neza yuko isabune tubaha zidakwiye neza nk'uko bigenewe ku bw'iyo mpamvu uko tuzoza turaronka amafaranga niko tuzobandanya dutanga imfashanyo zikwiye ku mpunzi zetu. Kadiri tutakavyoweza kupata ndivyo tutakavyoweza kuendelea kuboresha huduma zetu.
naho biri uko impunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi za nduta na nyarugusu iminsi yose zitakambira amashyirahamwe cyane cyane haseri yita ku mpunzi ku isi nyabuna gukurikiza amategeko agenga impunzi mu gihe icyo bahunze kitarakemuka kuri ayo mashyirahamwe yashobora kudufasha ntibaraba ukuntu bashobora kuduha amasabune yakwiye kuko n'iryo sabune rimwe baduha nta n'iryo bakiduha kandi nimba bo duha isabune nabaduha isabune zikwiye dushobora gukoresha kuko iyo sabune imwe baduha ku kwezi ntidushobora kuyogesha ivyombo ntidushobora kuyimesuza impuzu dushobora kwambara isuku turabona ngaha dufite ni rike cyane ndashobora kuvuga nti by'ukuri turasabye amashyirahamwe akurikira impunzi atwongereze ingufu z'iki z'amasabuni kugira ngo dushobore kugira isuku none tuzokaraba gute ahubwo iyo abantu nyine atari imana dukingira turaza twaramaze gufatwa n'indwara zifatiye ku isuku rike kuko ataburyo dushobora kuronka bwo guma tugira isuku dukoresheje agasabuni izo mpunzi zemeza ko ikibabeshejeho ari imana yonyene yabaremye mu gihe n'indwara zikomeye nka korona na ebola zimaze gutembagaza abatari bake hose mu makungu ariko bobo ataco zabakoze kuva mu nkambi ya nduta iri mu gihugu ca tanzania james jovini ku bw'ijwi ry'amerika
urakoze james tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviza iradiyo ijwi ry'amerika ubu naho ni umwanya w'ikiganiro bungabunga ubuzima dutegurirwa na mugenzi wacu eugene mukanguzi ndabaramukije ndi eugenia mukankusi mbahaye ikaze mu kiganiro bungabunga ubuzima nyuma y'imyaka mirongo ine hagaragaye ubwandu bwa mbere bwa virusi itera sida urugamba mu kurwanya iyi ndwara ruracyakomeje kugeza ubu abantu bagera kuri miliyoni mirongo ine mu isi batakaje ubuzima bazize iyi ndwara nk'uko bitangazwa n'ishami rya oni ryita ku buzima umunsi mpuzamahanga ngarukamwaka wo kurwanya sida wizihizwa buri tariki ya mbere y'ukwezi kwa cumi n'abiri uyu mwaka wibanze ku busumbane nk'uko bitangazwa n'ishami rya onu rishinzwe kurwanya sida ubusumbane burimo gusubiza inyuma ibyari byaragezweho mu rugamba rwo kurandura sida kandi buracyagaragara muri nyinshi muri za serivisi z'ibanze nko gupima ubuvuzi n'itangwa ry'udukingirizo kimwe n'ibikoresho by'ikoranabuhanga rigezweho byongeye kandi kimwe cya gatatu cy'abantu babarizwa mu byiciro biri mu byago byo kwandura nibo bonyine babasha kugerwaho na gahunda z'ubwirinzi mu buryo buhoraho abo barimo ababarizwa mu cyiciro cy'igitsina bo ubwabo batiyumvamo ndetse n'abakoresha ibiyobyabwenge muri afurika abagore bakiri bato n'abangavu nibo bakomeje kwibasirwa cyane na virusi itera sida kurusha ibindi byiciro hari byinshi bimaze kugerwaho mu kugabanya umubare w'abana bavuka bafite virusi itera sida gusa abakurikiranira ibintu hafi bavuga ko hari byinshi bigikeneye gukorwa mu bijyanye n'inkunga zikenewe mu buvuzi bw'abana kugira ngo bakomeze kubona ubuvuzi buboneye bakeneye mu rwego rwo kubarinda kwandura ndetse no kubavura
ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima rivuga ko abantu bagera kuri miliyoni mirongo itatu n'umunani ku isi babanaga na virusi itera sida mu mpera z'umwaka wa bibiri na makumyabiri na rimwe impuguke zivuga ko imiti igabanya ubukana inafasha mu kugabanya ikwirakwira rya sida gusa abarwayi bamwe ntibafata imiti uko bikwiye
arv ni ubuzima bwose ugomba gufata imiti buri munsi ugomba kubyubahiriza ugomba gufatira imiti igihe kimwe buri munsi ndetse hari ubwo kuri bamwe mu barwayi imibiri yabo irambirwa imiti ahari naho ugasanga bahura n'ihezwa kenshi rishingiye kuri virusi itera sida uko imyaka yagiye ishira iterambere mu buvuzi ryatumye abantu bagira amahitamo menshi ku bijyanye n'ubwirinzi n'ubuvuzi ayo arimo n'umuti uterwa mu rushinge rw'igihe kirekire wa capotegravir ukoreshwa mu kwirinda no kuvura virusi itera sida abakurikiranira ibintu hafi bavuga ko uyu muti unyuzwa mu rushinge uzafasha mu kubahiriza gahunda yo gufata imiti kuko woroshye gukoresha Since well, I'm on prep using the pills. Like I feel so happy that right now I'm going to ubu nkoresha ibinini ariko ndishimye ko kuva ubu ngiye guhindura nkaja nkoresha umuti uterwa mu rushinge ni ikintu ciza cane kubera ko gukoresha ibinini bisaba kuja wibuka igihe co kubifata mwanje ukora mu ivuriro ryimukanwa rimwe na rimwe ngera mu rugo bwije cane kandi ngomba n'ubundi kunywa ico kinini hamwe n'urushinge rero ni ikintu nzoba nzi ko kiri mu mubiri wanje ikintu ngendana aho ngiye kuruta kugendana mu mutwe wanje ko ngomba gufata ikinini ndishimye cane rwose mu gihe iterambere mu buvuzi ryarushijeho kuvugurura imibereho y'ababana na virusi itera sida ishami rya loni ryita ku buzima rivuga ko abantu barenga miliyoni cumi n'umunani hirya no hino ku isi bafata imiti igabanya ubukana bwa virusi itera sida ariko kandi hafi umubare ujya kungana n'uwo n'uw'ababana n'ubwandu batabasha kugerwaho n'ubuvuzi
muganga boris kevin cunga ni umuyobozi wungirije ushinzwe igenzura ry'ubuvuzi rusange mu muryango elizabeth grasa pediatric aids foundation wo muri amerika aragaruka ku nzitizi n'amahirwe mu rugamba rwo kurwanya sida mu bana
we are making a lot of progress especially with strategies like um, uh, mother babies cohort turimo gutera imbere cyane by'umwihariko mu bijyanye n'ingamba nko gukumira ubwandu buva ku mubyeyi bujya ku mwana rero igihe cyose umugore abana na virusi itera sida atwite turamukurikirana tukanakurikirana abana mu gihe hari abo yabyaye tugakora ibishoboka ku buryo umwana atandura no mu gihe umwana yanduye dukora uko dushoboye tukamushyira ku miti tukanamukurikirana kandi ubu twanashyizeho gahunda ihuza ubuvuzi bw'abana mu bijyanye na virusi itera sida ituma abana bose bari muri iyo gahunda babona imiti igezweho tumaze gutera imbere cyane by'umwihariko muri afurika aho byari bikenewe cyane kandi navuga ko hakiri byinshi byo gukora cyane cyane ku itsinda ry'ingimbi n'abangavu ugomba gukora ibishoboka ku buryo ingimbi n'abangavu bazi uko bahagaze bakumva neza impamvu tugomba kubakurikirana ubuzima bwabo bwose ikindi haba ku bakuze ku bana n'ingimbi n'abangavu dufite ibi bibazo by'ubwandu bwigomeka ku miti turimo kugerageza gukemura umuryango eje paf urimo gufatikanya n'ibindi bigo binyuze muri gahunda ya new horizon collaborative mu gukora ibishoboka ngo abana n'ingimbi n'abangavu bagerweho n'ikiragano cya kabiri n'icya gatatu cy'imiti igabanya ubukana mu gukumira ko habaho ukwigomeka ku miti ku bwandu intego y'ibanze mu myaka itatu kugera kuri ine ishize yari ugukora ibishoboka ikiguzi gisabwa ukoresha umuti ntikigume kuba inzitizi yo kuba umugore cyangwa umwana yahabwa umuti kandi zimwe muri gahunda zacu ikiyongera ku kuba twaravanyeho burundu icyo kiguzi ubu tunafasha mu bindi bintu by'inyongera nko kubaha ibiribwa kubera ko hari ubwo abantu bataza kwa muganga bitewe n'uko nta byo kurya bafite dufite icyo twita gahunda yubakiye ku murwayi umurwayi si umurwayi wa virusi itera sida ni abantu kandi tugomba kubitaho mu buryo bwuzuye
virusi itera sida ihangayikishije ku ruhe rwego muri iyi minsi utekereza iki ku kwipimisha sida mbere yo gutangira umubano mushya ibi ni bimwe mu bitekerezo by'abatuye ijoshi muri nigeria kuri iyi ngingo
icyo navuga kuri virusi itera sida njye ubwanjye ndabizi iriho ariko ubukangurambaga ntibukiri hejuru nk'uko byari mbere kwisuzumisha kuri njye birumvikana mbere yo gushyingirwa ngomba kwisuzumisha rero ni ikintu niyemeje ukuri ni uko bibagirira umumaro mwebwe mwembi ndetse bigafasha n'abana muzibaruka I don't consider it any different from hepatitis, diabetes, or blood pressure. Um, their illness, it's an illness.
mbona nta bitaniye n'indwara y'umwijima hepatite diyabete umuvuduko ukabije w'amaraso indwara zidakira sida ni indwara yandura nk'uko imibu ikwirakwiza malariya nkaba nzi ko ishobora kwirindwa kandi nahoze mbyibazaho kuri virusi itera sida ntabwo bakivugaho cyane nk'uko byahoze ariko nibwira ko iki ari ikiganiro kidakwiye guhagarara kugeza igihe nayo izarangirira abantu baracyandura abantu baracyapfa ikibabaje abantu baracyicwa na sida bitagakwiye kuba bikiruko ariko nubwo virusi itera sida impangayikishije cyane ntabwo ubwayo impangayikishije nk'uko mpangayikishijwe no kuba amakuru ajyanye nayo atagitangazwa uko byakabaye bikorwa kwipimisha ntibikwiye kugira uwo bizanira ihezwa ubwabyo bigaragaza kuba umunyakuri Looking at the situation in Nigeria, you tend to think urebye uko ibintu byifashe muri nigeria watekereza ko virusi itera sida itagihari kubera ko ibyo turimo kunyuramo bisa nk'aho hari ahantu yaciriwe inyuma iyo ariko nyamara irahari nibyo hari imiti igabanya ubukana ariko kandi ukomeza kubana nayo ubwandu bugabanuka ku kigero runaka ntibushiraho burundu rero urakomeza ukabana nayo Sexual proximity is on the rise.
nzi ko imiti ica virusi intege hanyuma ukagumana ingufu mu mubiri rero ibyo bivuze ko virusi itera sida iba igihari gusa bitandukanye no mu bihe byahise aho twabonaga abantu bagenda bananuka iyi ni imiti bafata ikagabanya ubukana bwa virusi ariko ntiyirandura ubusambanyi burimo kwiyongera buriyongera rwose icya mbere hari ukuba nta bukangurambaga buriho ku buryo abantu bamenya ngo nibyo indwara iriho ariko hari n'abandi bavuga ngo nasambana ntasambana niba ndi uwo gupfa nzapfa
hari ibihe bikenewe ko wipimisha virusi itera sida aha hari zimwe mu nama ugirwa n'abaganga ni ingenzi kwipimisha virusi itera sida nyuma y'icyemezo cya gushyira mu kaga nko gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye igihe wakoresheje agakingirizo kagacika mu gihe wakoresheje urushinge rumwe n'abandi bantu cyangwa ukaba wageze aho uhurira n'igikoresho cyifashishwa mu gutera imiti mu mutsi cyanduye mu gihe umaze igihe ufitanye umubano mwiza n'uwo mukundana ugashaka guhagarika gukoresha udukingirizo banza mbere na mbere wipimishe cyo kimwe no mu gihe uteganya gutwita birumvikana no mu gihe muganga abigusabye ibi biba kenshi ku bagore batwite cyangwa mbere yo kubagwa wakwipimisha kandi mu rwego rwo kureba niba hari aho waba warahuriye na virusi itera sida ubwa nyuma wakwipimisha mu rwego rwo kumenya uko ubuzima bwawe buhagaze wakwegera muganga wawe niba hari ikibazo ufite cyangwa se wifuza kumenya uko ubuzima bwawe buhagaze ku bijyanye na virusi itera sida deborah samuel ni umurwayi wa sida akaba n'impirimbanyi yifashisha ubunararibonye bwe n'ijwi rye mu kuzamura ubukangurambaga kuri virusi itera sida ndetse afasha abo iyi ndwara yagizeho ingaruka aradusangiza inkuru ye ijyanye n'inzitizi ahura nazo ndetse n'icyizere afite So age is a barrier when it comes to access. A judgmental attitude is also a barrier when it comes to access. Stigma and discrimination is also a barrier when it comes to reka tuvuge ko mu gihe ugiye kwipimisha hanyuma mu ihema urimo wipimisha virusi itera sida ukaza gutungurwa no kubona umubare muto w'abandi bantu baje kwipimisha ariko kandi reka tuvuge wenda ko urwaye umwijima wo mu bwoko bwa hepatite urwaye diyabete cyangwa indwara yandurira mu mibonano mpuzabitsina mu gihe ugiye kwipimisha ukahasanga abantu benshi aha hazabaho kwitinya abantu ntibaba yewe bashaka no kujya kwipimisha kubera uburyo indwara ubwayo yanduramo kandi rimwe na rimwe mu gihe usabye akazi ukaza kukajyamo ntibakubwira niba bafata ibizamini by'ubuzima bafata impagararizi z'amaraso yawe utanabizi hanyuma iyo bamenye uko ubuzima bwawe buhagaze barakwirukana rero nabyo biri mu bigize ihezwa kandi hari itegeko ribuza ibi byose umuryango byirukanye abakozi babyo cyangwa byanze abakozi bishingiye kuko ubuzima bwabo buhagaze mu bijyanye na virusi itera sida ariko kubera ko nta bumenyi abantu benshi bafite ku bijyanye n'itegeko birazitira benshi kubona amahirwe y'imirimo gusa kuba hari itegeko bivuze ko mu gihe uryitabaje wabona ubutabera mbona bigoranye kugenzura ibijyanye n'imiti reka ntangirire ku kwisuzumisha nk'umuntu w'urubyiruko tuvuge ukora imibonano mpuzabitsina akaba atarageza ku myaka cumi n'umunani y'amavuko ntashobora kujya mu ivuriro kwisuzumisha bidatangiwe uburenganzira n'ababyeyi be kandi rero uzi umuco wacu iyo nk'urubyiruko ukora imibonano mpuzabitsina kuri benshi biragoye rwose kuba wabiganiraho n'ababyeyi bawe mu gihe nzi ko nkora imibonano mpuzabitsina kandi wenda nkaba mfite amakuru nifuza kujya ku ivuriro gushakayo iyo serivisi nyamara kubera ko hakenewe uruhushya rw'ababyeyi nzashakira inama mu nshuti zanjye nazo ubwazo zitabifiteho ubumenyi buhari